turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika isamina na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu hano i washington muzindukanye na diane ninahazwe ikaze mu biganiro vyacu vya kino gitondo muti twabateguriye iki nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu mu kanya turahera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini haze gukurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara inyuma y'ico kiganiro iwanyu mu ntara duca tubasusurutsa biciye mu muziki musangwerera ikaze reka amakuru yacu tuyahere mu yagezweho mu rwanda aho raporo y'ishami mpuzamakungu rihananira agateka ka zina muntu human right watch nshasha yagiriza igisirikare c'u rwanda n'abarwanyi ba m23 kuba baraminjaguye ibisasu ahari amakambi y'impunzi atandukanye muri repubulika ya demokarasi ya kongo cane cane igoma ivyo vyaha human right watch yagiriza igisirikare c'u rwanda na m23 vyaba vyakozwe muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane yaba u rwanda yaba m23 nta n'umwe aragira ico avuga kuri ino raporo ibindi biri muri iyo raporo turabibaza temistocle mutijima iyi raporo yasohotse kuri uyu wa kane kandi irashinja igisirikare cya kongo frdc n'imitwe ifatanya nacyo gushyira abavanywe mu byabo mu kaga gishyira ibibunda bya rutura hafi y'inkambi umuryango human rights watch muri raporo yawo uvuga ko impande zombi zihanganye zishe zikanasambanya kugahata abasivili bo mu nkambi zitambamira itangwa ry'imfashanyo zikora n'andi mabi menshi iyi raporo ivuga ko mu kwa mbere k'uyu mwaka ingabo z'u rwanda rdf n'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu basatiriye umujyi wa sake uri mu birometero makumyabiri na bitanu mu burengerazuba bwa goma bagafunga imihanda y'ingenzi igana muri uyu murwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru ikavuga ko kuva ubwo inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu zifatanyije n'ingabo z'u rwanda zakomeje kwagura ibice zigenzura mu ntara ya kivu ya ruguru clementine domonjwa umushakashatsi mukuru ushinzwe akarere ka afurika muri uyu muryango yagize ati ubwo intambara hagati y'ingabo z'u rwanda n'iza kongo hamwe n'imitwe ifatanya nazo yasatiraga umujyi wa goma abatuye ako karere ndetse n'abavanywe mu byabo bagera ku gice cya miliyoni bahise bajya mu byago byo guhezwa mu cyeragati n'imirwano ndetse bimwe imfashanyo y'ubutabazi u rwanda na kongo bigomba guhagarika gufasha imitwe yitwaje intwaro bikubahiriza amategeko agenga intambara kandi bikemerera imfashanyo y'ubutabazi gutambuka nta nkomyi raporo irarondora inkambi n'ahantu hatandukanye uyu muryango uvuga ko abashakashatsi bawo basuye hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwa karindwi muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'ine bakaganira n'abatangabuhamya barokotse ayo mabi barimo n'abafashwe ku ngufu muho human rights watch ivuga ko abashakashatsi bayo bageze harimo inkambi z'abavanywe mu byabo za burengo bushagara kanyarucinya rushagara na mugunga bakunze kwita witmc park ndetse na shabindu kashaka hafi ya goma aho hose uyu muryango uvuga ko waganiriye n'abakorewe amabi bagera kuri mirongo itandatu na batanu abatangabuhamya n'abayobozi b'inkambi mu babajijwe harimo abantu icyenda basambanyijwe ku gahato n'abandi batanu bafite amakuru yizewe kuri iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina raporo ivuga kandi ko abashakashatsi ba human rights watch baganiriye n'abantu mirongo itatu n'umwe barimo abakora ibikorwa by'ubutabazi abadiporomate abakozi ba loni ndetse n'abasirikare uyu muryango uvuga ko mu bushakashatsi bwawo wasuzumye ukanasesengura amafoto n'amashusho y'ahantu hagabwa ibitero arimo ayashyizwe kuri interinete n'ay'abashakashatsi ubwabo bohererejwe ayarimo n'ay'ibisigazwa by'intwaro ndetse n'ayafashwe n'ibyogajuru agaragaza intera iri hagati y'aho ibisasu byarasirwaga n'aho inkambi zarashwe ziherereye umuryango human rights watch uvuga ko wakoze ubushakashatsi ku bitero bitanu biboneka ko binyuranyije n'amategeko byagabwe n'ingabo z'u rwanda ndetse n'ama makumyabiri na gatatu kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka muri ibyo bitero uyu muryango uvuga ko ibisasu bya rutura byagiye bigwa mu nkambi cyangwa se mu duce dutuwemo two hafi ya goma ibyo bitero uyu muryango uvuga ko harimo icyo ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatanu aho ingabo z'u rwanda cyangwa se ma makumyabiri na gatatu barashe ibisasu bitatu byo mu bwoko bwa rokete mu nkambi z'impunzi hafi ya goma ibyo raporo ya human rights watch ivuga ko byahitanye abasivili cumi na barindwi barimo abana cumi na batanu bikomeretsa abagera kuri mirongo itatu na batanu mu nkambi y'ahazwi nka wtms park uyu muryango uvuga ko igisirikare cya kongo cyashyize ibirindiro by'imbunda ziremereye n'ibindi bikoresho bya gisirikare hafi y'inkambi bigashyira ubuzima bw'abasivili mu byago bitagakwiye umwe mu mpunzi zo mu nkambi ya mugunga aganira na human rights watch nyuma y'ibisasu byo ku ya gatatu y'ukwa gatanu yagize ati ntabwo tuzi icyo twakora hagati yo kuguma hano cyangwa gusubira imuhira birasa nk'aho byose ari kimwe urupfu ruradukurikirana aho tujya hose raporo y'umuryango human rights watch ivuga ko abasirikare ba kongo n'inyeshyamba bafatanya zibumbiye mu cyitwa wazarendo nabo bagiye bamisha urufaya rw'amasasu mu nkambi z'impunzi bica banakomeretsa abasivili uyu muryango kandi uranashinja ingabo za FRDC na Wazalendo gusambanya abagore ku gahato barimo n'abo mu nkambi n'abandi babaga bagiye gushaka ibiribwa n'inkwi hafi aho mu nkambi ya Kanyarucinya abo ngo bafungiye abantu mu myobo iri munsi y'ubutaka bagamije kubambura kuri iki cyo gusambanya abagore ku gahato raporo ya Human Rights Watch ivuga ko abarwanyi b'ama makumyabiri na gatatu nabo basambanyije ku gahato abagore banyuraga mu turere izi nyeshyamba zigenzura bajya gushaka ibiribwa uyu muryango uvuga ko mu kwa munani k'uyu mwaka umuryango w'abaganga batagira imipaka MSF watangaje ko abagore bato barenga umwe mu icumi bo mu nkambi no hafi ya Goma bawubwiye ko basambanyijwe ku ngufu hagati y'ukwa cumi na kumwe kwa bibiri na makumyabiri n'itatu n'ukwa kane kwa bibiri na makumyabiri n'ine uyu muryango ukavuga ko mu nkambi ubwaho umubare w'abasambanyijwe ku ngufu ubarirwa ku ijanisha rya cumi na karindwi ku ijana umuryango Human Rights Watch uvuga ko ku itariki ya kabiri y'uku kwezi kwa cyenda woherereje ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubwa Kongo mu buryo bwa email iby'ibanze byavuye muri ubu bushakashatsi ngo bugire icyo bubivugaho ariko nta gisubizo cyabwo wari wakabonye kugeza aho raporo y'ubushakashatsi itangarijwe uyu muryango urasaba Loni umuryango w'ubumwe bw'uburayi na leta zunze ubumwe za Amerika kugumishaho no kwagura ibihano ku bayobozi bakuru ba ma makumyabiri na gatatu n'ab'indi mitwe yitwaje intwaro urasabira ibihano kandi abategetsi bakuru bo muri Kongo abo mu Rwanda n'abo mu bindi bihugu byo mu karere bagaragaraho uruhare cyangwa ubufatanyacyaha mu mabi yakozwe n'ingabo zabyo cyangwa se ayo baba baratangiye amabwiriza Human Rights Watch ikanasaba Loni umuryango w'ubumwe bwa Afurika na za guverinoma bireba kotsa igitutu impande zihanganye muri iyi ntambara zikarekeraho guhonyora amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi uyu muryango kandi urasaba ibihugu by'u Rwanda na Kongo gukora amaperereza no kuburanisha mu buryo buboneye abagize uruhare mu byaha byo mu ntambara birimo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ibyo Human Rights Watch ikavuga ko byakorwa hanagenderwa ku ihame ry'uburyozwacyaha bw'uyoboye abandi kugeza ubu ntacyo impande zose zishinjwa ziravuga kuri iyi raporo nshya ya Human Rights Watch igihe bazagira icyo batangaza tuzabibagezaho ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize mu burundi aho umwimbu uva ku butare muri ico gihugu ari muke cane mu gihe leta yari witeze ko intererano ikomeye ku mafaranga ikoresha ku mwaka ku yundi ivyo biterwa n'uko ahanini bamwe mu bawimba bahitamwo kubushorera ku masoko yo mu kinyegero baha amafaranga menshi abashingamateka bashikiriza no makenga basaba leta gufata mu minwe kino kibazo ibindi kwino nkuru na thierry ndayishi mu gihugu c'uburundi intara zimbwamwo ubutare zirimwo bujumbura c'ibitoke kayanza ngozi muyinga na kirundo hasanzwe hacukurwa cane ubutare nk'uko abasanzwe bacukura ubutare muri izo ntara bavyivugira ico gikorwa co kwimba ubutare gitwara uburyo bwinshi kugira ngo baronke ikiro kimwe c'ubwo butare mw'itegeko risha rijanye no kwimba ubutare riherutse gusohoka ryerekana ko ku kiro c'ubutare leta itegerezwa gufataho mirongo itatu kw'ijana vy'amafaranga akinjira mu kigega ca leta abo bimba ubwo butare bakavuga ko bakorera mu gihombo gikomeye kuko baba bakoresheje uburyo bwinshi yokongera ikicara ikaraba ikabona yuko abavuza acunga bakorera mu gisata cy'ubutare bohomba bariko barahomba aha kandi bavuga ko banki nkuru y'igihugu ibagurira ubwo butarehe bwa zahabu ibaha amafaranga make ugereranije n'ibiciro biri ku isoko mu bihugu byo mu karere ibyo rero bigatuma hari bamwe muri abo bahitamo kuja gushora mu buryo bwa forode kugira ngo baronke ayisununuye bagasaba leta kuduza ibiciro maze n'iyo mirongo itatu ku ijana ikayagabanya kugira ngo nayo yunguke mu kwirinda ko bagurishiriza mu kinywabi dukoresha usanga harimo abo dufata tugasanga bari batwaye twamubatse mbega ushira ndakatuka dushira kanaka tugasanga uwo muntu nta stock afise uwo bagura bikamuhira nayo kubijanye no gushora imari baba barose abo bimba ubutare basaba ko hoshigwaho ibibanza muri ibyo bice byimbwamwo ubutare bagurishirizamwo kugira ngo ntihabeho ubusuma aha batanga akarorero ko muri Berube batabakira neza kuko baba bavuye kure hari aho basanga bafunze bikabasaba kurarana mu mahoteli ubwo butare bakabona ko ari ikibazo gikomeye co kudaha agaciro igikorwa kiba cakozwe bityo bagasaba ko berube yoziraja kubwifatira aho bwimbwe bakabona kubumanukana ibujumbura
muzipime muzibike kuko ntizizimira abakozi barandahira ngo ibi bishaka bizo kuzimira kuri wewe ngo ugenda nawe ari ku mugoroba ugenda ubyibikira ndavuga ati nubone umwimbu mukerero w'ubwo butare umaze igihe wibonekeza mu burundi kandi haheze imyaka n'imyaka ubwo butare bwimbwa muri ico gihugu byahagurukije abashingamateka mu minsi iheze baja kuraba aho ibyo bikorwa bibera ikibazo kivyinyegeje inyuma abashingamateka bagize umugwi wamaho mu vyujejwe harimwo intwaro ibereye baragendeye intara zicukurwamwo ubutare babonana n'abajejwe intwaro hamwe n'abacukura ubutare baragiye kandi mu bushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo ubutare n'agataka ubushikiranganji bujejwe ubutunzi hamwe no mu kigo OBR ni banki nkuru BRB kugira ngo barabe aho bipfira mu cegeranyo giherutse gushirwa ahabona n'uwo mugwi naco cerekana ko igituma umwimbu w'ubutare ubandanya kuba muke ku buryo udashobora gusahiriza igihugu nk'uko biba vyategekanijwe ari uko ibanki nkuru y'igihugu ibugura ku giciro gito bigatuma bushorwa mu kinyegero aho babaha menshi cerekana kandi ko hari ibisata vyinshi vyo muri leta bitoza amatagisi y'ubutare bigatuma akarusho kataboneka mu gihe ayo mafaranga ava ku butare yategerezwa kuja kuri konti imwe naho mu gihe mu mafaranga leta yari gukoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane hari hategekanijwe ko miliyaridi zirenga mirongo ibiri na zitandatu zizova mu butare habonetse ibice mirongo ibiri na bine ku ijana ni ukuvuga imiliyaridi zitandatu zirenga gato kubimba ubutare nabo uwushoye mu ibanki nkuru ya repubulika ku kiro aronka mirongo irindwi ku ijana nayo mirongo itatu ku ijana akaja muri leta ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori obr naco kivuga ko amafaranga ava mu butare ari make cane komiseri mukuru jean claude manirakiza atwara ico kigo avuga ko ibi bitera ari byinshi kuko hari ibyo batamenya bitewe n'uko mu ibwirizwa rigenga ubutare hari ibyo batemerewe kubaza akarorero atanga ni uko ubutare bwa zahabu buba bwaguzwe na brb ikabushora hanze ati amafaranga bwaguzwe bamenyeshwa turukori yateza gutozwa kuri valere ijanywe hanze nayo turagira gutora kuko amategeko ntaratomoka ibanki nkuru y'igihugu nayo ivuga ko bobo bataba bagiye kudandaza ahubwo baba bagiye kuronderera igihugu amafaranga y'agaciro bifashishije izo nzahabu guverineri w'iyo banki edouard norma bigendako wa brb akavuga ko arico gituma ayo bagurishije bitaba biri ngombwa ko ashikanwa muri obr abari kugira ngo tuzihindure mu kintu bita or monetaire rero naba ari urudandaza navuga ubundi agira ati jewe ngomba ndandaje kuri ibyo bibazo byose biraba uko umwimbu uva ku butare wo kwisununura umushikiranganji mu vyajejwe harimwo ubutare enjeniyeri ibrahimu wizeye amenyesha ko hari biriko birakogwa kugira ngo kwimba ubutare bigenzurwe na leta ndetse no mu bimba kugeza bushowe habe harimwo abakozi b'ubwo bushikiranganji ntihabeho kubutererana bikorera utwabo gusa dushimisha nuko tubabwira tuti bwa mbere bw'ubwo ni uko kugira ngo muje gukora tuzobaha abajyamo abarundi bagira gute baza gukurikirana ibikorwa mu byasabwe n'abashingamateka bishikiye ahimbwa ubutare mu cegeranyo basohoye basabye ko leta yoshira uburyo bukwiye n'inguvu mu gisata c'ubutare na cane cane mu bijanye n'ubushakashatsi kwigisha abahinga mu byo gucukura ubutare ikongera ikorohereza abaja kugura ibikoresho bigezweho byo gucukura kumenyekanisha ibwirizwa rigenga iby'ubutare n'agataka gusubiramwo ibiciro bitangwa ku butare ku buryo byababana n'ibiciro biri ku masoko yo mu karere leta yogabanya ibice by'umwimbu bisabwa abashoye ubutare bikava kuri mirongo itatu ku ijana bikaja ku rugero rwumvikanywe ko n'ibindi bitandukanye byotuma ubutare butanga umusaruro ku gihugu no ku benegihugu Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali ijwi ry'Amerika twandanize ku kiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ngingo nkuru y'imirwano hagati y'ingabo za leta ya kongo n'abarwanyi umutwe wa m makumyabiri na gatatu iravugwa muri za groupema za karuba na mupfunyi shanga muri teritwari ya mashishi ikomeje gutuma abaturage benshi bava mu byabo inkuru irambuye jimishu kandi bakomera agace ka bwerimana ni kamwe muri lokalite zigize grupema ya mupfunyishanga sheferi y'abahunde muri teritwari ya masisi abaturiye aka gace batunzwe cyane n'ubuhinzi bw'umuhoko uburo ndetse n'ibirayi aha hakorerwa n'ubucuruzi butandukanye aka gace kari ku muhanda uva sakuja muri teritwari ya kalehe mu ntara y'ikivu y'epfo unyuze minova bwerimana kandi niho habarizwa ibiro bikuru bya sheferi y'abahunde imwe mu zigize teritwari ya masisi ikindi kigaragara ahangaha ni uburyo abaturage benshi usanga bacuruza isamaki cyane ko hari mu nkengero z'ikiyaga cya kivu ubu aka gace kagendwa cyane binyuze mu nzira y'amazi dore ko kuva mu mujyi wa goma ubanza gufata ubwato ni nako twabigenje ubwo twazaga gusura iyi lokalite ni urugendo rw'ibirometero mirongo itatu n'umunani uvuye mu mujyi wa goma ubwato bukoresha amasaha abiri n'igice tukihagera twasanze inkambi nini yitwa site ya baraka igizwe ahanini n'impunzi zahunze ziturutse muri gurupema za karuba ngungu famando humule mufunyishanga n'ahandi hari impunzi zirenga ibihumbi makumyabiri ubona ko basa n'abatekanye n'ubwo badatuje kimwe mu bitera ubwoba umuntu wese ugera muri aka gace ni urusaku rw'imbunda nini n'intoya mu misozi izengurutse bweremana ibyo bituma buri muntu wese agaragara nk'uwiteguye guhunga isaha iyo ari yo yose mu nkengero za bweremana naho humvikana amasasu menshi imirwano hagati y'ingabo za kongo faridesi n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu ikomeje kubera mu misozi miremire ya karuba na kiroce hegeranye na lokalite ya bweremana muri iyi nkambi ya baraka ubuzima bw'abanyekongo bari mu nkengero z'ikiyaga cya kivu buri mu kaga cyane kuko bavuga ko ubufasha baheruka ari ubwo mu kwezi kwa gatandatu gushize izi mpunzi zivuga ko nta bikorwa by'uburezi birashyirwaho kubera ibura ry'ubufasha muri aka gace kugeza ubu kataragerwamo n'amashyirahamwe afasha abatishoboye ubuzima bw'impunzi hano muri iyi nkambi tubayeho nabi nta byo kurya turatetse hano muri iyi nkambi turasaba ubuyobozi kugira ngo budufashe budushakire ibyo kurya nta mawese nta amazi tuyabona kwa shida imigezi ni mikeya yadusayidira mu buryo ngubwo kuko n'abana dufite bose bari gutesekana za diyare muno bitewe no kubura ibyifashisho bakaburara ubuzima bw'impunzi hano burakomeye ku munsi ugenda isaha ku yindi bugenda budukomeranye kuko nta bufasha dufite twasaba kugira ngo tugire ubufasha amaorganisme garazaga menshi cyane gatubwira ejo tuzagaruka ejo bundi tugagaruka tugategereza ndi tubone umuntu wo kugaruka ngo abe yagira icyo adufasha aba baturage bahunze baturutse mu bice bikungahaye ku buhinzi n'ubworozi bavuga ko kubera intambara bibagora kwiyumvisha ubuzima bugoye barimo gucamo bw'ubuhunzi cyane muri iyi minsi ibintu birushaho kuba bibi madamu detakamana umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine n'irindwi yahunze aturutse muri santire ya ngungu avuga ko kuri we hari itandukaniro rikomeye cyane ku buzima bw'aho yaturutse no mu nkambi itandukanirira hari yo mu ngungu no mu nkambi uko twavuye mu byacu mumaze kuva mu byanyu mugeze hano mu nkambi mubayeho mute tubayeho nabi nawe urabona umuntu wavuye mu bye akagenda dore nta buhahiro nta mafaranga ndaki nta buzima bwiza bwaba afite ibibazo byo dufite ni ukubura ibiryo twagaburira abana icyo cya mbere kibaho kubura umubyeyi warabyaye umwana yashaka ibiryo ukabibura kubera intambara umuhanda uva saa kujya muri bweremana ntabwo ukoreshwa bihagije cyane impamvu ni ukubera imirwano ibera mu misozi izengurutse uwo muhanda ibyo bigashyira mu kagize impunzi niko alpha muyeye james umuyobozi wungirije w'iyi nkambi abwira ijwi rya amerika guhera mu kwezi kwa karindwi mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi nibwo ino site yacu ya baraka yaje kwakira imfashanyo yaturutse kuri croix rouge bafashe abantu ibihumbi birindwi magana atandatu mirongo itatu n'icyenda kuva muri uko kwezi kwa karindwi kugeza kuri ubu turi mu kwezi kwa cyenda nta yindi mfashanyo y'ibyo kurya barabona bo kuba nta mfashanyo ihari ingaruka bibaho ibagira cyane ku mpunzi ni uko abenshi inzara ibafatira hano mu nkambi bagahitamo gusubira iyo baturutse mu buryo bwo kujya gushaka ibyo kurya bagerayo nk'abakiri batoya cyane cyane mu basore bakabashyira mu gisirikare cy'inyeshyamba ku ngufu iyo uganiriye n'izi mpunzi ubona ko nta byiringiro byo gusubira mu bice zaturutsemo kubera impamvu zitandukanye zirimo imirwano ya buri munsi ibera mu bice baturutsemo emmanuel tezania yahunze aturutse ikibabi muri gurupema y'amatanda muri iyi nkambi turi abantu ibihumbi cumi na bitandatu n'ijana na mirongo itanu usanga abiganjemo abagore nibo benshi gusumbya abagabo ibyiringiro byo gutaha ntabyo dufite kandi twaba dukeneye gutaha iwacu kubera iki ibyo byiringiro byabuze ibyo byiringiro byarabuze kuko aho twagereye ahangaha aho kugira ngo abantu baze kuba bakeya bari gusubira iwabo nangwa se abo kuza batugana nanone ahangaha twahungiye iyo muvuma ihagarara aho ngaho ahubwo abandi bariyongera ati n'abanadusanga tugakomeza tukaba benshi noneho ibyiringiro bikabura nanone tukabona yuko nta byiringiro byo gutaha iwacu kuva m makumyabiri na gatatu igerageje gufata umujyi muto wa sake byahungabanyije ibikorwa bitandukanye birimo ubucuruzi butandukanye bwakorerwaga mu bice byibasiwe n'imirwano ibi ni nako bimeze muri bwerimana cyane ko abaturage twavuganye ariko banze kuvugira kuri mikoro y'ijwi ry'amerika batubwiye aba bavuga ko bimwe mu bibazo bibabangamiye cyane ari uko bamwe mu basirikare bagize imitwe ya wazalendo babateza umutekano muke aba bavuga ko bamburwa ibyabo cyane mu masaha y'ijoro ntabwo twabashije kuvugana n'ubuyobozi bw'iyi mitwe ngo twumve icyo butubwira ku bivugwa n'aba baturage jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika ibweremana muri teritwari ya masisi
ikiganiro c'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro c'abakenyezi ni ku ijwi ry'amerika
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika mu kiganiro cy'abari n'abategarugori ijwi ry'amerika yasuye abagore batuye mu karere ka rutsiro mu murenge wa ruhango bibumbiye muri koperative y'ubukorikori kugira ngo bashobore kwiteza imbere bakora n'ubukerarugendo bushingiye ku baturage gloria twishime ni abagore makumyabiri na batanu bibumbiye muri koperative kovakaru bisobanuye koperative devaneri kavumu ruhango bakora imirimo y'ubukorikori irimo kuboha ibiseke ibikapu imitako itandukanye bitandukanye imikeka n'ibindi byinshi iyo ugeze aho bakorera usanga abagore bicaye baboha ibyo bikoresho bakoresheje amakoma y'umye y'insina n'ibindi naho ku mpande gato y'aho baba bicaye haba hari ibikoresho bya kinyarwanda bereka ba mukerarugendo bakorera mu kagari ka kavumu mu murenge wa ruhango mu birometero bike n'aho pariki ya gishwati mukura iherereye aha ni mu ntara y'uburengerazuba aba bagore babwiye ijwi ry'amerika ko bagize igitekerezo cyo gushinga iyi koperative mu mwaka w'ibihumbi bibiri aho mbere yari ishyirahamwe nubwo bitari byoroshye uyu ni umuyobozi wayo mujawayezu konsole uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu bigeze aho ndeba iminsi mbona iminsi imeze nabi njya yaranyigisha duhura turi abadamu nka bane tukajya tubera ahantu muri santire hariya ya kayove mu kibuga cyari gihari turahaba turahaba abantu badusura bitewe n'uko twari tutarabimenya tukajya gutira ibiseke by'abageni tukabyerekana bigeze aho turigishanya tubona turabimenya turaboha mujeho yezu kandi abakowe n'abagore bagenzi be bari barambiwe guhoza ku nkeke abagabo babo babasaba buri gikenewe cyose mu rugo niko kwihangira iyi mirimo bakora ariko mbere nabaza umugabo nti nta gafaranga njye kugura uturayi cyangwa ngura akenda k'umwana nkabona umugabo wapinguyewe ngo nimujye mushaka yanyu namwe igitenge nkabona igitenge kigiye kunsaziraho ngeze aho ndavuga nibi ntabyo nyamara uwabuha agaseke hamwe n'abandi yazagira icyo yigezaho agaseke naboshye ubwa mbere hari umugeni batwikuruye bakantiye bakabonye ukuntu kameze neza mbona bampaye bibiri hari muri bibiri kabiri na gatatu gutyo ubwo tubayemo tubayemo tubayemo abagore turigishanyije bigeze igihe tuba koperative bati ni umushinge koperative koperative tuba turayishinze utazi yavugwa mariya nawe ni umwe mu bagize koperative kuva kare dusanze ari kuboha umukeka nawe yari ntaho nikora ku buryo atabonaga naho guhinga ikintu cyatumye numva nshaka gukora imirimo yo kuboha nta masambu twari dufite yo guhinga kandi turi kubyara n'abana benshi kandi noneho abana barindwi noneho nkabona ntazabona ukuntu nakwigwanaho mpitamo kuboha ibiseke n'ibikapu icyakora abagore bamaze guhindura imyumvire bagakora babashije kwiteza imbere binyuze muri ibi bihangano byabo uyu ni basisayo Celestine uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu binyuze muri iyi koperative yabashije kubona aho kuba nza muri iyi koperative nyibamo nkaboha nkagurisha maze kugurisha baravuga ntitujye ku mudugudu ni uko ngura umurima ikibanza ku mudugudu ikibanza na kihugutse ibihumbi magana ane ikibanza tugitaha inzu tuyitahamo tumaze kuyitahamo noneho ubwo noneho dushyiramo umuriro ubwo twashyizemo agasima abana banjye barize hejuru ya koperative n'ubu umwe yararangije undi ageze mu wa kane uretse bo babashije no guhindura ubuzima abatuye muri aka gace babafasha imirimo yo gushaka ibikoresho ntibyari gushoboka ko abagabo babo biharira imirimo yose nabo bafata ku gafaranga no gufata ku gafaranga abana banjye barize ntiwe nsaba umugabo ni niba bajije amafaranga y'ishuri nkaba ndi kubona mu rugo nta kuntu tumeze umugabo wanjye nta n'ahantu akorera amafaranga akora imirimo yo mu rugo ariko turayashakisha mu rugo ntabonye agakubitaho umwana akajya ku ishuri nawe utekereza kugira ngo ugire umwana uri kwiga iniverisite yiga arangize n'undi yiga arangize urumva ni ikibazo ubwo rero utubazo tugenda tudukemura umugabo ntashobora kuvuga ngo ibiribwa byabuze kuri abo bagore kandi ubwumvikane hagati yabo n'abagabo babo bwarazamutse biturutse kudaharirana inshingano z'urugo n'undi muntu yabikubwira yanavuga ati uriya mudamu koperative yaramuzamuye nari ndi kure ndahantu habi aho nari ngezeho umugabo musaba amafaranga agatambuka yagera nk'ariya akayajugunya inyuma ye nkajya kuyatoragura ariko ubu ngubu bitewe n'uko abakeka ati yenda azakubitana n'ifaranga abagabo baratwubaha rwose nta kibazo muri koperative kuva karu kandi nyuma yo kubona ko ifite aho iva n'aho igana bashinze n'ikimina cyo kwizigama no kugurizanya dufite ikimina hano ikimina turaza tugakoteza buri kwezi iyo ukeneye amafaranga barayakuguza ukazunguka noneho wakenera n'ibihumbi ijana ukaba wabiguza muri kino kimina cya hano kikakugoboka ukagenda ukayakoresha ukajya wunguka uyu mwaka gushije turasesa buri muntu akajya kwikenura uwimana yongera ku bwijwi ry'amerika ko ibihangano byabo bitagurwa n'abo mu gihugu imbere gusa ahubwo babigurisha kuri ba mukerarugendo baza gusura pariki ya gishwati mukura rero bitewe n'uko dukorana n'iyi gishwati umushinga wa gishwati turakorana nta mukerarugendo ugera muri gishwati ngo bananirwe gufata imodoka ngo bamuzane hano twiye rwose baradusura kereka batajemo ariko kandi dufite n'ibindi twajyanye aho badusu- aho basohorera muri gishwati hari ibindi dufiteyo barareba ibitariyo bakavuga bati mujye kutwereka aho ibintu byaturutse bakaza kugura bakatugurira bakadusura uretse kuba aba bagore bakora ibijyanye n'ubukorikori bamaze igihe gito batangiye igikorwa cy'ubukerarugendo aho bamurika bimwe mu bikoresho byo hambere birimo isekuru inkono imbehe ingore n'ibindi nk'ibyo bateganya kwagura kugira ngo babashe kwiteza imbere gloria tuyishime ijwi rya amerika i rutsiro ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi igikombe imana ikuboneye ikiruta impinga wiboneye umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
ngo babyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu eh. ijwi rya amerika ijwi rya ijwi amerika rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no ngaha duce dusozerera igice cacu ca mbere c'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya kuri mikro mari kumwe na diane ninahazwe sindabasize mwenyene ndabasigaranye bagenzi bacu mu kiganiro c'umuziki nadia taha twari kumwe mu hinga bw'ivyuma yakoze anje tubaza kuba turi kumwe mu bindi biganiro vyo ku mugoroba ngiye kubategurira mu kurindira mubandanye kuranirwa mu banyu no mu vyanyu
I wanna drive until my cell phone runs out of range and every bar is gone. Cut through the woods another hundred miles and disappear for a while. I wanna hear raindrops falling down on an old tin roof. I wanna find the front porch rail and prop up my traveling boots. See your silhouette in that firelight. Feel your body lying next to mine. Spend a few days together alone and just lay low.